Ili n'Ijwi ry'Amerika ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 23 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikro muri kumwe na fide niyongabo nivyo ico kiringo c'igihano cararangiye carangira itariki indwi ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashasha twogiranira n'ayo maradiyo ariko tubanje kuraba imwe imwe yose ingene yigenjeje uyu ni nestor banga umukunzi ayoboye urwego sense rujejwe gucungera kugena umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu burundi avuga ku kiringo c'ibihano vyafatiwe amaradiyo mpuzamakungu ijwi rya amerika na bbc turavuga no ku rwanda ruvuga ko rwatanguye kwakira abahoze ari abagwanyi b'umugwi wa fdlr urwanya ubutegetsi bw'igihugu ku muyobozi mushasha w'umugwi sever mu kiringo c'imyaka ine iri imbere mu burundi hamwe no ku bantu bitwaje ingoho bataramenyekana banyuruje umukozi akora ku buntu w'umutaliyano bakomeretsa n'abandi batanu muri kenya yamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya Maramutse Fidel igihugu ca Irani nticeretse ubushobozi bwose gifise bw'ibirwanisho by'ubumara ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugenzura ivyo birwanisho riri irahe nk'uko vyemejwe mu masezerano n'amakungu ivyo vyashikirijwe na ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika muri iryo shirahamwe ku munsi wa kanejo ambasaderi kenneth ward yabwiye iryo shirahamwe mpuzamakungu ko irani itashize habona aho ikorera bombe ziterwa n'indege kandi yagumanye porogaramu zikora ibisasu birimwo ubumara cabujijwe n'amakungu ntaco irani kiravuga kuri iryo cagirizwa na ambasaderi ward byiyongera kucuka kibi cyari kihasanzwe na washington ku bijyanye na porogaramu za nikirere na irani iterabwoba hamwe n'uruhara gifise mu ntambara muri siriya ibyo birego bya wade bishikirijwe mu gihe perezida donald trump yakuye leta z'ubumwe za amerika mu masezerano ya nikirere amakungu yumvikanywe ko na irani muri bibiri na cumi na gatanu hamwe n'urukurikirane rw'ibihano yagiye arafatira icyo gihugu ubwongereza bushyikiriza ko bwashyitse ku nteguro y'amasezerano ya politike yamaze ijoro ryose yumvikanywa ko na komisiyo y'ubumwe bwa buraya ashingiye ku kuntu ubwongereza buzova mu muryango wa buraya atantambamye kandi mu rutonde rwiza mushyikiranganji wa mbere w'ubwongereza theresa may niwe yatangaje ayo masezerano yumvikanywe ko abwirizwa kwemezwa n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa burayi itekanijwe ku munsi w'imana teresa may avuga ko ayo masezerano yongera guha ubwongereza ububasha bwo kugenzura imbibe zabwo ifaranga ryabwo amategeko yabwo gukingira ubuzi bwabo umutekano hamwe n'ubwigenge bw'igihugu cyabo naho ayo masezerano akirindiriwe kwemezwa canke ngo ahakanywe n'abakuru b'ibihugu by'ubumwe bya buraya ku munsi w'imana meyi aracahanganye n'inama nshingamateka yiwe aho bamwe mu bayigize bavuga ko ayo masezerano adahagije kugira ico gihugu kivavanure burundu n'uwo mugabane wa buraya mu gihe bamwe basaba kuva muri uyo muryango hari abandi bifuza kuwinjiramwo inama yo ku rwego rwo hejuru hagati y'umuryango w'uburaya na turukiya yabereye ku murwa mukuru ankara yaranzwemwo no kutumvikana naho yari yitezwemwo gutera imbere mu migenderanire hagati y'izo mpande zibiri komiseri w'ubumwe bwa buraya ajejwe imigenderanire n'amakungu federica mogherini hamwe na komiseri ajejwe kwagura uwo muryango yohannes hane baganiriye ejo kuwa kane n'umushikiranganji wa turukiya ajejwe imigenderanire n'amakungu mevlute kavusoglu ariko kutumvikana niko kwaranze iyo nama hagati ya turukiya n'uburayi aho mogherini abona ko turukiya ihungabanya demokarasi mu kuvuga ko uwo muryango uhangayikishijwe n'ifungwa ry'abigisha bo mu za kaminuza hamwe n'indongozi z'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike kandidatire ya turukiya yo kwinjira mu muryango umwe bwa buraya imaze imyaka irenga cumi yaradindijwe na bimwe mu bihugu vya buraya bidashigikiye uyo mugambi ku mvo z'ihungabanywa ry'agateka ka muntu muri turukiya hamwe n'izindi mvo nayo muri leta z'ubumwe za amerika intureka yaradutse mu gihe abimukira bamuka muri amerika yo hagati barundanye mu gisagara cyo ku rubibe rwa mexique ku munsi wa kane berekeza ku gitarurwa bashaka kwinjira muri leta z'ubumwe za amerika mu gihe perezida donald trump yongeye kuvuga ko azobasubiza inyuma mu gihe kajugujugu za amerika zariko ziragenzura akarere umurwi w'abimukira bagizwe n'abagabo wari wavuye aho bari mu mahema kuva mu ndwi iheze bagomba kujabuka ikiraro ca el shaparare kiri hafi ku kilometero kimwe imbere yo gushikira igisagara ca san diego muri leta ya california trump kuri uyu wa kane jo yagabishije ko ashobora kugara urwo rubibe mu gihe intureka zotuma haba abakomereka rukazokugururwa intureka za cureshe izo ntureka zadutse ku rubibe igihe umutegetsi muri mexique hamwe n'umwe mu baharanira agateka ka muntu bariko baragerageza gusaba abo bimukira kuguma mu gihugu ca mexique kandi bagasabirayo ubuhungiro bagasabira ubuhungiro muri leta z'ubumwe za amerika babicishije mu nzira zemewe n'amategeko ariko benshi muri abo bimukira bararahira bakarengwa murambabarira ko babwirizwa kujabuka urubibe byanka bikunda muri leta z'ubumwe za amerika aya makuru ijwi rya amerika riyakesha itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp
turashimiye aloyisi ku makuru ahejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho urwego sense rujejwe gucungera ukugena umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu burundi rwemeza ko ikiringo c'ibihano vyafatiwe amaradiyo ijwi rya amerika na bbc carangiye yamara urwo rwego rwemeza ko ruriko ruratunganya amasezerano mashasha kuri ayo maradiyo mbere rukihweza n'uko ayo maradiyo yabandanije akora ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu remonzimana naho ikibazo c'amaradiyo abiri ijwi rya amerika n'iradiyo y'abongereza bbc ku bijanye n'ikiringo carangiye ku bihano yafatiwe kitizwe mu nama idasanzwe y'abagize urwego rujeje gucungera ingene umwuga wo kumenyesha amakuru urangurwa mu burundi nestori banka umukunzi arongoye urwo rwego abajijwe kuri ico kibazo yemeje ko ikiringo carangiye ariko hariko harakogwa umwihwezo w'ingene ayo maradiyo yigenjeje haciye hatunganywa amasezerano mashasha hagati y'urwo rwego sense n'ivyo bimenyeshamakuru nivyo ico kiringo cy'igihano cyararangiye cyarangira itariki indwi ariko rero ubu tukaba turi ko turaraba amasezerano mashasha twogiranira n'ayo maradiyo ariko tubanje kuraba imwe imwe yose ingene yigenjeje kubera zagumye zikora zigakora amakuru araba urundi biciye mu yindi mihora ubu rero turi ko turategura amasezerano mashasha dusanze zigejeje neza tuzoheza tubatume ko tuvugane ayo masezerano tuyashyirweho ikumu hanyuma ubone gufata ingingo izo bibereye iyo ngingo nayo nyine izofatirwa mu nama ya bose nk'uko byaro uno munsi niko amategeko abitegekanya mu rwego sense ijwi rya amerika ryifuje kumenya nimba ayo masezerano atotunganywa ariko imirongo y'amaradiyo yaruguruwe ku gataka k'uburundi uburongoye sense yishyuye ko ari ibyo kwitondera kuko avuga ko hari iradiyo itemeye amakosa yose kandi bishobora gutuma ibihano bidakurwaho twasanze bikwiye kugira ngo uyu munsi ntitwugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano ubundi twahava dusanga ciye dusubira kugwa muri wa mutego tukibaza yuko byoba byiza hakwihutagiza twofata umwanya ukwiye tukavugana n'abo biraba mu ntumbero y'uko nihagera ko tubugururira twobugurura cyabandanya bakora nta zindi nzitizi zijemwo na cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosha hariho n'ayandi atemeye amakosha yose kandi turavye mu byo bagumye bakora hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyesha amakuru w'umurundi akurikirana n'ubutungane murumva ivyo ko atari ugupfa kugura ngo ikiringo caheze tuzorinda kuvugana bumvire ko bashobora umenyesha amakuru kumuhagarika canke bagira batako tumuhagarika twemeye kuguma twugaye kiretse ikibazo c'amaradiyo abiri cabajijwe banka umukunzi yamenyesheje abamenyeshamakuru ko mu vyizwe n'abagize urwo rwego harimwo ingene umwuga wakozwe mu kwezi kw'icumi bibiri na cumi n'umunani gushika aho ukwezi kw'icumi na rimwe kugeze uyarongoye senese yagabishije ikinyamakuru iwacu ko hamwe kibandanije kidakurikiza amategeko gishobora gufatirwa ingingo akacagiriza gutanga amakuru ahengamye mu nimero zitanu zasohotse muri icyo kiringo bakaba nimero imwe imwe yose yarimwo ikosa rijyanye no gutanga amakuru ahengana twaratumye kabagiserukira kenshi turabandikira n'amakete y'inkebuzo ariko twabonye ko atacyahindutse tukaboneraho rero akari ryo kugusaba abarongoye icyo kinyamakuru ko bokwikubita agashi bagakora bubahiriza itegeko bagatanga amakuru atohoje amakuru yubaka amakuru adahengamye kuko bidahindutse mu minsi iri imbere hazohava hafatwa ingingo zifatiye ku mategeko mugabo ingingo zohava ziremera icyo kinyamakuru amaradiyo abiri ijwi rya amerika hamwe n'iradiyo y'abongereza bbc byahagarikiwe imirongo ya fm ku gataka k'u burundi ku wa ndwi ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani mu kiringo c'amezi atandatu ico naco kikaba carangiye itariki ndwi z'ukwezi kw'icumi na rimwe naho iyo mirongo n'ubu itarugurugwa urwego sense rukaba rwagirije ayo maradiyo gutanga amakuru atisunze amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru iradiyo ijwi rya amerika yoyo ikaba yaranagirijwe gucisha ibiganiro ku maradiyo yahagaritswe no gukoresha umukozi asanzwe arondegwa n'ubutungane bw'igihugu c'u burundi ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda u rwanda ruvuga ko rwatanguye kwakira abahoze ari abagwanyi b'umugwi wa fdlr urwanya ubutegetsi bw'igihugu benshi mu batashe bari barashyize hasi ibigwanisho yamara ngo hanagaragayemwo abatahukanywe mu bitari ugushaka kwabo mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare serafine mukantabana yavuze ko gutahukanwa kwabo biri mu mugambi wo gushyira mu bikorwa ingingo z'abakuru b'ibihugu byo mu karere byo kwaka ibigwanisho no gutahukana abari mu migwi yitwaje ibigwanisho iminsi yashize mwakurikiye yuko hari inama zagiye ziba zigamije kugura amahoro n'umutekano muri aka karere k'ibihugu bigari aho abakuru b'ibihugu bitandukanye bemeje yuko imitwe yitwaje intwaro yayirambika hasi hanyuma ariko cyane cyane hagasabwa aba efudereri cyane cyane abari bari mu makambi n'ubundi bari barashyize intwaro hasi bakajya mu makambi za za warungu kisangane kanyabayonga kabasaba yuko baba batashye ku bushake kugeza ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka bitaba ibyo bagataha badatashye ku bushake bwabo ngira ngo nicyo cyabaye rero kuko leta ya kongo imaze kubona ko hari abinangiye yabasohoye muri izo nkambi ku ngufu biba ngombwa yuko basaba leta y'u rwanda yuko ibakira mwabakiriye guhera ryari ese abo mumaze kwakira bangana bate ku wa gatanu ubushize twakiriye abagera kuri magana abiri na cumi bari baturutse muri ekwateri ahitwa irisara hanyuma mu ijoro ryakeye twakiriye magana atatu mirongo itanu n'umunani ni ukuvuga harimo abarwanyi n'imiryango yabo baturutse mu nkambi ya kanyabayonga kandi turacyategereza ko n'abandi nabo nibaza tubakira abasigayeyo mukeka ko bangana gute bo biragoye neza kumenya imibare yabo kuko leta ya kongo n'izi imibare iriyo neza ariko ku mibare monisco yigeze gutangaza kera bigaragara yuko za kisangane hariyo abantu benda kugera kuri magana inani barimo abasirikare n'imiryango yabo naho warungu hakabayo abakabakaba mwe ijana na mirongo irindwi barimo barwanya nabo n'imiryango yabo abari mu mashyamba barwana bo nta mibare yabo tuzi neza muvuze ko hari abatashye bari basanzwe ari abarwanyi ese hari abaje bitwaje n'intwaro zabo ku buryo bazirambitse zashyikirijwe abashinzwe inzego z'umutekano aho mu rwanda abo ngabo batashye bari barazirambitse kera nta ntwaro bari bafite bahoze ari abarwanyi bashyira intwaro hasi ngira ngo murabizi aho kugira ngo batahe bashyira mu makambi yo muri kongo babarindirije ngo kuzabacyura ariko uko byahindutse ntawabimenya ni uko bakomeje kuguma muri ayo makambi bikamara igihe kugeza igihe biba ngombwa ko leta ya kongo isaba yuko bahavanwa bitari ku bushake bwabo hanyuma hari abavuga ko nk'uko wari ubivuze ko hari abazanywe bitari ku bushake abo ngabo bangana bate ese hakoreshejwe ubuhe buryo kugira ngo batahane bo uburyo bwakoreshejwe ntabwo nabumenya kuko icyo twabonaga ni uko bagera mu gihugu ubona ko bahageze batabyiteguye basa n'aho ari abantu bavuye ibyo bavuga batazi neza yuko koko ko bari bugere mu rwanda kandi ko bakirwa kandi nta nubwo baje mu buryo busanzwe bw'uko wenda banyuraga muri za monisita ikatwohereza manifeste uburyo bwakoreshejwe ngira ngo mwabaza leta ya kongo uko yabigenje kugira ngo abantu bave ku butaka bwabo ibyo ari byose babanje gusaba leta yacu kugira ngo bumve ko abo bantu baje hanyuma iyo bageze mu rwanda mubajyanayo tubakira mu nkambi ya mutobo mu majyaruguru y'igihugu cyacu tukabakorera gahunda dusanzwe dukorera abasanzwe hanyuma se nk'abo wari uvuze ko bashobora kuba bazanywe atari ku bushake bwabo ndetse bamwe bakaba bagaragaje ko batunguwe n'uko ah, bageze ku butaka bw'u rwanda Ah, icyo gihe biraborohera ko abo bantu mubahuza n'abo bandi batashye ku bushake bwabo nta kibazo gihari na gitoya kuko uyi- n'iyo ubarebye ngira ngo nari nabivuze ko abenshi baza bafite igihwama baza n'abafite ubwoba batazi iyo bajya ariko mu minota mikeya gusa bamaze kumva ko bakandagiza ikirenge cyabo ku ku butaka bw'igihugu cyabo bakabona uburyo bakiriwe kuko mu by'ukuri tu- abanyarwanda tuba tubishimiye tubakira neza bakabona ko bakiriwe nk'abanyarwanda ko batakiriwe nk'inyamaswa zi- zabaga mu mashyamba bahita bu- bumva yuko bigaruriwe icyizere bakumva yuko ibyo bibazaga byarimo mu mitwe yabo byabateraga ubwoba bigashira ubundi tugacinya akadiho bakabaho neza nk'abandi muri abo batashye ese haba harimo ah, abayobozi muri uwo mutwe wa fdlr bo barimo ariko ntabwo ari abayobozi dutegereje twifuza ko nabo bafata icyemezo bakarekera aho gukomeza guteza akaduruvayo no gu- no gushaka gusenya ibyo abanyarwanda bi- bubatse bibishya kuya ariko byumvikane ko mu- muri abo magana abiri na cumi twakiriye iyo uvuze abayobozi ugasanga ko harimo abaofisiye barenze icumi urumva ko ari abayobozi hanyuma mu ba nyuma naho harimo abayobozi eh, batari ku rwego rw'abajenero ariko barimo Ah, Serafina Mukantabana mu muyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye radiyo ijwi ry'Amerika murakoze cyane
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiloheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiloheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tukiri mu rwanda inama nkenguzamateka isaba leta gufata ingingo ntabanduka zo kubyara ku rugero igihe umushikiranganji wa mbere edouard ngirente yatanga ibisobanuro mu majambo kuri iyo ngingo abasenateri bagaragaje ko kutabyara ku rugero bitevya kurushiriza iterambere ry'igihugu ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu eric bagiriwe ubusa abasenateri bagaragarije bwana eduward ngirente minisitiri w'intebe ko hakiri umurundo w'ibibazo bishingiye kuri serivisi zo kuboneza urubyaro imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu rwanda igaragaza ko umugore mu rwanda abyara abana barenze bane mu gihe intumbero ya bibiri na mirongo itanu u rwanda rwihaye ko yagombye kuba byara byibura barengaho babiri senateri garikani niyo ngira umwe mu basesenguye ibi bibazo akavuga ko ingingo iyo ivuzweho hari abayifata nk'iyoroshye nyamara igakomeza kugira ingaruka ku buzima bw'igihugu afatiye ku gihugu cya mareziya ku mugabane wa aziya cyageze ku ngingo yo kuboneza urubyaro kubera ingamba zihamye cyafashe senateri niyongere yabwiye minisitiri w'intebe ko kugeza ubu abatunzwe n'abandi badakora muri mareziya bari kuri mirongo ine ku ijana mu gihe mu rwanda bo bakiri kuri mirongo inani na kabiri ku ijana ahandi bakebura guverinoma ni uko mu igenamigambi rikorwa haba kuri gahunda z'iterambere zitangwa hatitabwa ku kureba ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage kuri senateri ntawe ukura iryayo we agasanga kimwe mu bishobora gukoma mu nkokora iyi gahunda yo kuboneza urubyaro n'amategeko u Rwanda rugenderaho yabigiramo uruhare muri zimwe mu ngamba umukuru wa guverinoma agarukaho mu kugerageza gukemura iki kibazo harimo no gukomeza kwigisha abanyarwanda bakarushaho guhindura imyumvire kuko ngo iza ku isonga mu kudindiza iyi gahunda bindi abasenateri bagaragaza nk'impamvu zatuma kuboneza urubyaro bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye harimo ko hakiri n'amavuriro adahagije ku buryo hari abacika intege banga kurara rwa ntambi aha bwana ngire ntakizeza ko mu ngengo y'imari itaha hateganijwe kubakwa agera kuri magana abiri mu gihugu ariko ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane hazaba hamaze kubakwa amavuriro agera ku gihumbi magana arindwi haraza kandi bimwe mu bigo nderabuzima cyane biri mu maboko y'abihaye imana bitungwa agatoki mu kudatanga serivisi zo kuboneza urubyaro minisitiri w'intebe yizeje ko bari mu biganiro n'ababikuriye imibare itangwa n'ubutegetsi ndetse na banki y'isi igaragaza ko abanyarwanda basaga miliyoni cumi n'ebyiri kandi ko biyongera kuri kabiri n'ibice birindwi buri mwaka igaragaza kandi ko icyizere cy'ubuzima kigeze kuri mirongo itandatu na gatandatu n'ibice bitanu ku ijana intumbero y'ubutegetsi bw'u rwanda ni uko mu bihumbi bibiri na mirongo itanu burumbuke buzaba buri kuri kabiri n'ibice bitatu umuturage w'u rwanda akazajya yinjiza ibihumbi bisaga icumi by'amadolari ku mwaka gusa abasenateri bo bagakomeza kugaragaza impungenge ko bigoye kuko na magingo ayo umunyarwanda atageza ku gihumbi cy'idolari kandi biyongera umunsi ku wundi hakomeje kandi kuzamuka impungenge kuko iyi gahunda iterwa inkunga n'abanyamahanga hejuru ya mirongo itanu ku ijana hakibazwa icyakurikira igihe habaho guhagarika inkunga kandi guverinoma idashyiramo ingengo y'imari ihagije muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro ku butegetsi bw'u rwanda kuboneza urubyaro ni imwe muri gahunda zakorwa neza bikagira icyo byongera ku iterambere ry'igihugu eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugarutse mu burundi petero karaveri ndayicariye yahoze ayoboye umugwi seni ujejwe amatora niwe yatowe n'abashingamateka b'u burundi ejo kuwa kane kugira arongore umugwi severe mu kiringo c'imyaka ine iri imbere ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu evariste nziko banyanka abari batanze amadosiye mu nama nshingamateka kugira baronke uburenganzira bwo kuba abakomiseri b'umugwi severe mushasha bagera ku ijana na mirongo umunani na batanu umugwi w'abashingamateka wari ujejwe igikorwa cyo gusuzuma ayo madosiye wahavuye usigazamwo mirongo itatu na batatu abo nabo bategerezwa gutorwamwo cumi na batatu bagize uwo murwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu burundi uko ari mirongo itatu na batatu biyamamaje imbere imbere y'abashingamateka pascal nyabenda arongoye inama nshingamateka yababaza ico bagiye guterera kugira kahise kabi kabaye mu burundi kamenyekane bongere bafashe abarundi gusubiza hamwe ntiyoca ngaha nka nyamuragi turaza kumubaza akabazo gatoyi kamwe gusa ko kumubaza akarusho agiye kuzana severe mu minota ibiri cyangwa itatu n'abantu mirongo itatu na batatu ufashe iminota ibiri yonyine ikiba iminota mirongo itandatu n'itandatu ni isaha irenga ushizemo n'umwanya wo kuza wo gusubira inyuma murumva ko ari umwanya munini ni nacyo gituma tutifuza yuko bavuga byinshi kuko barabivuje bihagije imbere ya komisiyo ad hoc abashaka kwitoza nabo bavuga icyo bazokora hamwe batowe muri aya mabanga aloyizi batungwa nayo ni umwe mu bashaka kwitoza akarusho ka mbere nzanye ni uko nsanzwe ndi umuhinga mu bijyanye no kurondera ukuri no kunywanisha abantu ibyo nkaba ndabikozemo imyaka ishika cumi n'itandatu akandi karusho mfise ni uko nsanzwe ndi mu nani zitandukanye mu bijyanye na justice transitionnelle aho rero ibyo nzoba ntazi nzobikora ko abo bahinga mpuzamakungu nabo baheze babindonse cumi na batatu bahavuye batorwa hisunzwe ubwoko abahutu indwi bagizwe na batunganayo aloyize nzigamasabo leya pasikazi hakizimana deogratias karenga ramadani ndayicariye pierre claver nahimana eri na niyo nkuru pasikari abatutsi ni batanu bagizwe na ninziza clement nowe ndikumana degratias ngabo leonce nijimbere alice na denise sindokotse hamwe n'umutwa umwe azwi ku izina rya goreti bigira imana cumi na batatu bamaze gutorwa abashingamateka bahavuye baja mu idonido ryo gutora komite nshingwabikorwa y'umugwi severe uzotangura ikiringo cawo mu ntango z'umwaka uza petero karaveri ndayicariye yahora arongoye umugwi seni ujejwe amatora niwe yatowe ngo azorongore uwo murwi icegera ciwe ni ninziza clement nowe yahora mu murwi uri kurarangiza ikiringo umunyamabanga mukuru w'uwo murwi mushasha ni umufasuni leya pasikazi nzigamasabo abagize komite nshingwabikorwa y'umurwi mushasha severe ntibashimye guha ikiganiro abamenyeshamakuru bamenyesheje ko badashobora kugira ico bavuze itegeko ribagena mu mabanga ritarasohoka umugwi severe mushasha ufise igikorwa co kunywanisha no kumenya ukuri ku vyabaye mu burundi kuva ku muzo w'abadagi mu burundi mu gihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu itanu gushika muri bibiri n'umunani ni mu gihe umurwi uzosubirira wowo warushinzwe ico gikorwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kabiri bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu gihugu cya kenya abantu bitwaje ingoho bataramenyekana bavuga ko banyuruje umukozi akora ku buntu w'umutaliyano kazi bakomeretsa n'abandi bantu batanu ni inkuru y'umumenyeshamakuru rael ombuwor mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi igitero cyabaye mu ijoro ryo ku wa kabiri mu mujyi wa cakama ku nkengero z'inyanja y'abahinde nko muri kilometero ijana mu majyaruguru ya mombasa uwashimuswe ni umukobwa w'imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko silvia constanza romano akorera ishyirahamwe rifite icyicaro gikuru mu butaliyani ryitwa afurika milele ryita ku bana b'imfubyi n'abatagira kivurira abakomeretse ni umutegarugori w'umunyakenya n'abana bane kugeza ubu nta muntu uriyitirira iki gitero polisi ya kenya nayo ivuga ko itaramenya abateye ariko ko irimo ibahigisha uruhindu ihereye ku makuru ya mbere ifite umwe mu babibonye yitwa churchill otieno onyango yabwiye ijwi rya amerika ko abateye bamutegetse kuryama hasi we n'abandi bantu bari kumwe nawe akorera afurika milele yari kumwe na silvia constanza romano avuga ko abantu bateye bari batatu basa n'abasomali babiri nibo bari bafite imbunda uwa gatatu we nta ntwaro yari afite ariko hari abandi bantu bavuga ko abateye bari batandatu bari bafite imbunda n'imipanga bavugaga igiswayire baje babaririza ngo wa mugore w'umuzungu ari he minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubutaliyani yatangaje ko yamenye ishimutwa rya silvia constanza romano kandi ko irimo ibikurikiranira hafi ni ubwa mbere mu myaka itandatu ishize umunyamahanga ashimuswe muri kenya byaherukaga mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe no mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ubwo umugabo w'umwongereza yarashwe arapfa naho umugore we arashimutwa ibyumweru bibiri nyuma yabo umugore w'umufaransa-kazi nawe yashimutiwe mu kirwa cya lamu ibyo bitero byatumye kenya yohereza ingabo zayo muri somaliya kurwana na al shababu
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga inshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha aha niyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.